godinaalee oromiyaa shan keessatti waggoota lamaan dabran rakkoo humni liyyuu poolis kan naannoo somaalee daangaa oromiyaa irra tuume jedhaniin barattoonni hedduun naannoo sanaa barnoota dhabuu isaanii aangawaan barnoota oromiyaa tokko dubbatanii jiran akka hoogganaan biiroo barnoota oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo kaleessa vii'oo'eetti manitti manneen barnoota oromiyaa dhibba tokkoof shantamii sagal taantu rakkoo akkanaatiin cufamee saamamee tajaajilaa ala ta'e. Kana keessaa tokko manneen barnootaa godina Baalee keessa jirani. Soraan gaaffii kalee Dr. Tolaa Bariisoo gaafatee deebiisaa arraab bulfame irraa jalqaba. Kunoo.
Gamhaan immoo ijoolleen qormaata biyyoolessaa dhiyoo tana gadi tokko maatiriikii gadi tokko kudhanii lama fudhattee taa kudhanilleen akkana ta saddeetitti itti dhiyaachuu jira. Ijoolleen akkanaan qormaati dabrilleen hedduun jiraachuufa danda'anii manneen barnoota kan irraa fagaatanii kabaaddiyaa galanilleen hin jiranii fula tokko tokko kan nu gaafanne. Ta manneen barnootaatti hin galin yaa'uu hin danda'in nagami jira fakkaata.
Rakkoo uumame kanaan rakkoo keessa kan turre yaaddoo keessa kan turan kan. Mooyyalee qofa kan mooyyalee keessatti rakkoon nageenyaa deddeebi'ee rakkoon qunnamaa ture jechaadha. Bakka biraas irratti rakkoon nageenyaallee qunnamee haalli jiru kilaasii kompinseeshinii godhatamee qormaata fudhatuuf kanuma murteeffatan turan baay'een isaanii. Mooyyaleen galuu elitil bit rakkoo qabaa waan tureefi isaan kana ministeera barnootaa wajjinillee haasofnee qormaanni isaanii guyyaa muraasaaf akka dheeratu baatii tokkollee lamallee ta'ee kan jedhu biiroon keenya waliin haasa'ee ture. dhumarratti garuu barataa fi maatii wajjin koominikeetoo goonuu ijoolleen haaluma jiru keessatti qoramu nu wayyaa qormaanni kun yoo amma qormaanni biyya kanaa yoo qoraman barataan baay'ee wajjin yoo qoramte gireediin akka itti kennamu warra biraa wajjin wal bira qabamee ilaala keessattuu kan kutaa kudhanii kun kanaaf qormaata addaa kan bayre kan barataa kaa wajjin baye wayya kan jedhu isaan illee yaada kaasan qoramanii kana jechuun qormaata fudhatu irratti wanna akka rakkootti dhufe fageenya irraa ta'u oor. Rakkoo nageenyatti wal qabatee rakkoo kana jedhu kan walli ta'e jiru jechaadha.
Nami habaratuyyuu sodaan barataa fakkeenyaaf Cinaaqsinoo bilbilluu Mooyyaloo bilbilluu Gujiif Baalellooyyuu bilbilluu habaratuyyuu sodaan barataa kaan ammoo baqateetiin barnoota dhiisee yaa'etti jira. Hin baranneeyyuu homaayyuu fiduu hin danda'anfa taate homaa argachuu hin danda'anfa taate gam kanaan akkamiin laaltan gara ministeera barnoota fa'aa wanni wal dubbatan fa'aan.
Yeroo baay'ee dombaratiin ijoolleen dabarsan kan mooyyalee kana ta'uu qoranne no. Amma bakka tokko tokkottis manneen barnootaa guyyaa sadii guyyaa jaas bakkeen itti cufaman ni jira. Haa ta'uuti sunniin ijoolleen tuutoriyaalin maaliin kilaasiin kan bakka bu'e ni jira. Kamooyyalli garuu xiqqoo rakkoo qaba ture. Isa kana gaa ministeerri barumsallee dura waliin haasofnee warri barnoota achitti hoogganan kan godinaa nutti himnaan ministeera barumsallee kana waan kana waan beekuuf akka dheeressu ministeerri barumsallee waan san eeyyamamaa ta'ee ture. Booddee garuu. Ministeerri barumsaa kan nuun jedhe maatillee baratallee mariisiftanii murtii isaanii san akka isaan beeksisnu nutti himan. Isaan mariisisanii warri barnootaa achii mariisisanii ookee haaluma ta'e kana keessatti yoo fudhanne ni wayya kan jedhamu murteeffatan jecha malee. Ministeerri barumsaa waan san dheeressu irratti rakkoo hin turre jechaadha.
Walumaa galatti wanni nu jechuu jirru ganna lamaan dabre keessatti Oromiyaa keessaa keessumattuu iyyuu fuula wal dhabii naannoo Sumaalee waliin iyyuu poolisii waliin qaban barnoota dhibbi tokkoof shantamii sagalitti cufame. yookaan ammoo saamame yookaan ammoo gubate yookaan ammoo miidhame kun tajaajila kennuutti hin jiranii horiitti yoo deebisan miliyoona afurtamii sadii olii jenne. Godini Oromiyaa shanaan manneen barnootaa dhibbi tokkoof shantamii sagalii keessa cufamanii jiran kun warra horii kee qubata yookaan lola baqata yookaan ammoo bona baqata warra jireenyi isaa olii gadiiti. Kan tokko fudhanne godina Boorana keessatti nama hedduu kee jiraata. Godini kun yuunivarsiitiidhis kolleejjii yoo qabu yuunivarsiitiin tokko taa'in jaaranii jedhanii. Dhakaa yayyaba kaanillee akka warra lafarra dhageenyutti ji'a afurii shaniin dura jalqabuu malanii jedhanii hojiisii jala hin qabne dhiititu iyyuu ammoo hayabalootti hin jaalanidha jiin isaa cochochoo jirti kolleegam kaaniin ammoo kolleejji horsiisa bulaa jedhanii kolleejjiin jaaruu jiran tokko gana dabra keessa eegi namni galmaa'ee biroon barnootaallee makiina kennitee fi hojjetaallee qaxaraniin duubatti min barata dhufe jennaan akkanumatti iyyuu lafa dhabani nama hojii jala hin qabdu ganna kan hin taatu jedhaniitin tuttuun cufti waan namni eegatu tan qub qabdu tan ammaan jettan yoom hojii jalqabuufa dandeetti.
Dhugaa keeti anillee uummata booranaa kana deemee haasofsiisee ture dhimma kanarratti. Booranaan hangafa uummata Oromoo akka ta'een beekamaa misoomanillee naannoon sun kan miidhame keessaa tokko akka ta'e guddinni sun hin beekamaa jechaadha. Kolleejjii kanallee uummanni ka gaafataa ture kolleejjii kana hundeessuuf wanti dura dambiin qophaa'uu qaba dambiin kan kan mootummaan kan kaabineen mirkanaa'u dambiin kolleejjii sun ittiin hundeeffamu jiraachuu mala. kanaafuu wanti kunillee attensiinii mootummaa ta'ee kan ilaalamoo ta'uu isaa ummataafillee deebii kana kennilee jirra. Kunillee waanuma kararra jiru jechuu kiyya.
Waa yoomitti fakkeenyaaf dhumachuu danda'a tamaan jennaan armaan duratti iyyuu eegii makiinaa iyyuu kennisaniif qopheessitanii wanni cuftiyaa dhumattee jettaniin duubatti eegii namillee galmaa'in duubatti namirraa rarani am dooktar Tolaarraa wanni nu afaan guutanne jechuu dandeenyu wanni kun waayoon barnoota jalqabuu danda'a jennaan kana dooktar Tolaa.
Egaa amma maal keessa wanna murtii barbaadu waan ta'eef jechaan amma wanti wixileen kolleejjii sun ittiin hundaa'uu qabu qophaa'ee gara biiroo barnootaatiin biiroo abbaa langaasiin ilaalamee kaabineef dhiyaatee jira kaabineen. waltajjiitti aanu keessatti kan laalu ta'a jecha kaabineen amma wal ga'u kun jecha.
Yoomitti wal ga'a waa yoomitti.
Torban tokko keessatti akkas waan laalamu.
Torban tokko keessatti kaabineen tun wal ga'etti dhimmee kolleejjii aballoo achirratti ni dhiyaataa jechuun jiru kaan murtii argate.
Achirratti ni dhiyaata ee most likely positive response hin eegan akka hoogganaa tokkotti jecha.
Ayyalam Dooktar Tolaa Bariisoo itti gaafatamaa biiroo barnoota Oromiyaati guddoo galateeffannaa gamkaaniin ammoo baalee keessallee rakkinuma akkanaa kan dhaga'uu jira manneen barnootaa cufamanii dhaga'uu jira manneen barnoota dhiba akkanaa kanaan cufamanii isaa nama kan ammoo baalee dubbisuu jira ammatti maqaa himachuun feene taatullee baalee keessa dubbisaa dhaabbitti guddoos galateeffadhaa maqaa ammatti himachuun fedhuu naan jette mee fuula jirtu natti mee.
Godina baalee aanaa sawweenate.
waldhabaliyyuu poolisii waliin aanaa keessan keessa godina keessan keessa fulaan manneen barnoota hedduun cufamuu danda'an jettu eessa haadholii kun marroo hedduu itti deddeebi.
Godina keessa aanaa keenya keessa hedduun manni barnootaa cufamee sababa liyyuu poolisiitiin cufamee jiru ganda burqaadharroo jedhama manni barnoota isaa akkuma jirutti cufamee jira. Amma egaa cufamee jiru gara ji'a afur moo shanii kana gaheeti jira.
Adda dubbannu reetti horbeeyyii reessi jala hobobsuu jiru fakkaata reessi marrachuu jiru fakkaata. Obobsuu jiru.
Obobsaa jirti obobsaa jirti.
Barnoota hagam waan mirkanaa hagam cufame argite yoomi as cufame bu'uurii misooma labsuni jiru maal fakkaata ganna wanni kun yoomi jalqabdi afaan gabaaboon.
Burqaa darroo qillisaa jaarraa bayi kan jedhamu iddoo gandamaa qillisaa san jalatti jiranii sababa liitii poolisiitiin manni barumsaa sun cufamee ammallee immoo gizima jiru kanallee sodaan isaa ammaatan kan jiru ta'uu isaati haguugee amma jiru kanatti sirritti sodaa guddaa qabna humna waraana ammallee buufatanii nu sodaachisaa jiranii nu doorsisaa jiranii.
Man barnoota hagamitti akka seetutti cufan fakkaata.
Amma nuun biratti manni barnootaa akka cufamee qabatamaan jiru mana barnootaa lama burqaa darrooti fi qillisaa kan jedhu san kan cufamee jiru.
Yoomi as cufame seeta.
Amma ji'a shanan ga'ee jira ji'a shanan ji'a shanan tureera.
Man barnoota malee wanni biraa cufamta dhibiin maanti jira waan mirkanaa.
Cufamee manni yaalaa cufamee keellan fayyaa namaa jechuun yaa keellan fayyaa horiif kan cufame ta'uu isaati.
Nama gami kee jiraatu seeta labsuun kee namni.
Amma san tilmaaman namti kun hangana jedhee wanti kaawulee hin hin jirtu. amma fakkeenyaaf akka naannoo killisaa san faanullee warra bukkee keessa jirra. Duubni liyyuu poolisiidhaan killisaa sanarraa bukkee kiisiin qabattee gubbaa jiru. Sanirratti illee warra keessa jiru. Kanarratti hin beekna namni iddoo sanirraa bukkee jiru gara nama dhibbaa afuriitti dhimma killisaa jechuu san qofti jecharra namni iddoo sanarraa bukkee jiru.
Ati qillisarra baqatte?
Ee qillisarraa warra baqannee jira.
Ganda kan reefu maqaa dhodhoof sadeen kan keessa nama gamitti baqatseeta?
amma nama dhibba afuran hin gahe qillisaa iddoo qillisaa jedhu san irraa namni baqatee iddoo san irraa buqqee jiru nama dhibba afuri yaala iddoo jedhanillee irraa namni buqqee jiru manni barnoota illee akkasumatti jira manni barnoota hanga kutaa shanan takkaatti jira sanillee sunis illee achirraa buqqeetti jira isaan illee wanti jira kanuma jechuu barbaadeeti isaan gaara argine jiru wanni bukka walii jala irratti akka biyya sanitti namni buqqee jiru lafa san irraa buqqee gara nama kuma kudhan irraa olii wanti liyyuu poolisii saniin buqqee Lafti sun handuraan ta'eenno.
Lafti sun handuraan lafa Oromooti. Lafa Oromoo amma fakkeenyaaf qillisaa san wayi qillisaa eela raayyaa wayi qillistuu haadha saayyaa jettee kan bitti kenna duraan kaleessa ittiin mammaakaa turte.
Wayi qillisa haadha raayyaa wayi qillistuu haadha saayyaa jettee waan kan yoom jedhan maanirratti akkan jedhan.
Aadaa kaleessa isaa weellisaniin akkas jedhan wayi qillisaa eela raayyaa jechuun. lafa raayyaa irra taa'u jechuun raayyaa jechuun uummata oromoo bakka keessa jiru naannoo isaan bakka saniin gubbaa taa'an sanii qillistuu haadha saayyaa qillistuu jechuun laguma san yookaan yeroo san ililchuu yeroo san oromoon ililchitu san qillistuu jedhanii nu beektaa akka biyya keenyaa kanatti qillistuu jedhanii akkasitti beekamee jira sunniin lafa oromoo ta'uu fi kanneen hundaan beekamaadhaan.
Fulaati beektu tana manbarnoota hagamii cufamteet amma walumattuu yoo deebiste ilaaltu.
nun biratti hanga afurii fakkeen akka godina baalee keessatti immoo baay'ee ta'uu danda'a wantoonni immoo kallattiin keessan beeknu haga mana barnoota afurii qabatamuu hin beeka.
Guddoos galateeffadha nama kana qillisaa irraa bilbiluu jira qillisaan ganda aanaa sawweenaa jala jiru keessa tokko walii galfachuu jirraa jettee galchuma karra qabadda bulchoota aanaa sawwennaa argachuu illee hin dandeenye bilbilli guddoo nu dhidhibe taardatanuma nagaan nu bula an soraa lakeeti.